radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri uganda umugaba mukuru w'igisirikare general muhozi kene rugaba yatangaje ko ashaka guca umutwe bobi wine umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda urubanza rw'abayoboke b'ishyaka dalfa umurinzi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi victoire ingabire umuhoza rurakomeza kuri uyu wa kabiri baregwa gushaka guhirika ubutegetsi mu burundi bamwe mu basore n'inkumi bahitamo kubana mu buryo budakurikije amategeko kubera ubukene twe twarumvikanye nyine ko tuzosha twandikisha hanyu kubera ata mikoro dufise kandi naho nyine umaze kurongora hariho imbonerakure nziza zikagusonga kubera utaciye ku mategeko ukabahereza ayo mahera inkuru irambuye ni mukanya turajya muri zone ya cyamazi mu gisagara cya mukambati hafi y'umupaka w'uburundi na tanzania ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru muri uganda mugaba mukuru w'igisirikare general muhozi kene rugaba umuhungu wa perezida yoweri kaguta museveni ntibuhaburwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko ashaka guca umutwe bobi wine umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ibindi kuri iyi nkuru diane nini nahazwe abicishije ku rubuga rwe rwa ex general muhozi kayine rugaba yanditse ko se wiwe yise umutama yubashwe cane ari we wenyene akingiye bobi wine kugira ngo ntamuce umutwe amajambo yanditse kwa mungu kw'inzu iheze akoresheje ururimi rw'icongereza rimwe na rimwe akaza aracishamwo yandika no mu kiganda yise bobi wine kabobi agira ati kabobi arazi neza ko umuntu umwe rudende amukingiye ari papa wanje iyo bamuze atahari uno munsi nari kumuca umutwe robert kyangulanyi azwi ku izina rya bobi wine akaba yaje ubwa kabiri inyuma ya museveni mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yaciye yandika ko ubutumwa bwa muhozi bw'iterabwoba atabufashe minenerwe amajambo yiwe yo mu congereza yagize ati ubutumwa bw'umuhungu wa museveni atwara igisirikare ca uganda bwo kunca umutwe si ubwo kwanjanjwa ko kuko hari benshi we na se wiwe bamaze kwica kandi na jewe akatari gake baramaze guhakwa kunyica ndateye ivyatsi iterabwoba ry'ubutegetsi burangwa n'ubuhemu amakungu arabona ibiriko biraba kayine rugaba yaciye amwishura ati niko ndakuvanye mu itiro imbere ko ndaguca umutwe banza utwishure amahera twaguhaye amafaranga general kayine rugaba avuga muri ubu butumwa yaciye asigura ko ari ay'ubutegetsi bwa uganda bwa bwara muhaye kugira ngo bukumire kiza besige yise warakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se yanditse ati cari iciyumviro canje n'abandi ba general twabwiye papa ko dushobora gukoresha kabubi mu gutuma besige ariko kuba ukomeye mu batavuga rumwe na leta tumaze kumuha ibifaranga vyinshi kandi ico twamusavye akagikora yaciye atwihinduka atangura kutugirira nabi umuhungu wa museveni muhozi kainerugaba yabandanije abwira amajambo menshi mabi bobi wine agwiriyemwo ayo kumutera ubwoba aho yavuga ko akongera kuvuga izina ryiwe canke izina ry'umwe mu bari mu muryango wiwe aza kumubangamira akamuhongora amenyo atitaye kumukingiye imenyeshamakuru bitandukanye vyanditse kuri no nkuru birimwo itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters vyarondeye umuvugizi wa leta ya uganda n'uvugira igisirikare c'ico gihugu ariko ntaco bashimye kuvuga gusa muri kahise kataraka kure umuvugizi wa leta ya uganda yari yatangaje ko ubutumwa kayine rugaba acisha ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe bukwiye gufatwa nk'ubwo gutebura yandika yikinira kandi butega leta si rimwe canke kabiri umuhungu wa museveni yandika amajambo aremereye ku rubuga rwiwe rwa x muyavuba yanditse agashavuza impande zitandukanye zirimo amaleta y'ibihugu arimwo aho yanditse avuga ko ashigikiye abarwanyi ba m mirongo ibiri na gatatu barwanya ubutegetsi bwa kongo ico gihe yabise abavukanyi hari n'ayandi yanditse avuga ko perezida yatowe muri amerika donald trump niyamara kurahira igisirikare ca uganda atwara kizoca gifata ubutegetsi muri sudani mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri naho yanditse avuga ko uganda izotera kenya abanyagihugu benshi ba kenya barashavujwe n'aya majambo ari nako guhava abisabira imbabazi akanabifuta no ku rubuga rwiwe rwa x umukuru w'ingabo za uganda general muho umuyobozi kainerugaba akaba n'umuhungu wa yoweri kaguta museveni abona nk'uzohava asimbura se ku butegetsi bwa uganda amaze ko imyaka mirongo itatu n'icenda urakoze diane nini nahazwe mu rwanda urubanza rw'abayoboke b'ishyaka darufa umurinzi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi vitwari ingabire umuhoza rurakomeza kuri uyu wa kabiri baregwa gushaka guhirika ubutegetsi inkuru irambuye eric bagira ubusama alphonse mutabazi umwe muri babiri bireguye kuri uyu wa mbere yasabye ubushinjacyaha kubanza kumugaragariza hagati y'amahugurwa baregwa ko bakoze no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi bagamije guhirika ubutegetsi cyabanjirije kindi ubushinjacyaha bwasobanuye ko budategetswe kugaragaza abagize umutwe w'abagizi ba nabi igihe watangiriye n'abari bawuyoboye bwabwira urukiko ko bugarukira ku gusobanura ibikorwa bigize ibyaha n'amategeko abihana mutabazi yabwira urukiko ko ibyaha aregwa atabyemera kandi ko n'aho ahurira nabyo yumvikanisha ko atigeze yita yitabira ayo mahugurwa aregwa ahubwo akibaza icyo ubushinjacyaha bumuregera urukiko rukuru rwamwibukije ko aregwa kuyakangurira abandi bagenzi be bareganwa uregwa yavuze ko Sylvain Sibomana yamuhamagaye kuri telefone amubwira iby'ayo mahugurwa yagombaga kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko ntiyabasha kuyitabira kuko telefone ye yari ifite ikibazo yemeje ko yabwiye Claudine Uwimana bareganwa iby'ayo mahugurwa nk'umuntu biganye banaturanye ku Gisenyi akanamusaba kuyitabira Mutabazi ntiyumvisha uburyo ayo mahugurwa ubushinjacyaha buyahuza n'umunsi witiriwe umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda uwo wizihizwa tariki ya cumi n'enye z'ukwezi kwa cumi buri mwaka abawizihiza bibuka igihe ingabire yafatiwe agafungwa akigera ku butaka bw'u rwanda ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka mu matora ya bibiri na cumi mutabazi yibaza niba ayo mahugurwa baregwa yo gushaka guhirika ubutegetsi ataza kubaho byari buhagarikiye ingabire de yari ifite insanganyamatsiko igira iti umunyarwanda niyubahwe yibukije ko kuva ingabire yafunguwe uwo munsi utasibye kubaho akibaza impamvu bagombaga kuwizihiza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe byabaviriyemo gufungwa mu magambo ye amwenyura ari nako acishamo agaseka umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye mutabazi ati wasanga umunsi wa mirongo ine utari wakageze bijya gusa n'imvugo yo mu gitabo cya bibiri igira iti iminsi y'igisambo ni mirongo ine imvugo z'umucamanza zazamuye amarangamutima ku bakurikiranaga urubanza bamwe muri bo ibitwenge birabegura basekera mu majwi yo hasi mutabazi akavuga ko adashobora kuryozwa ibyavugiwe muri ayo mahugurwa kuko atayitabiriye avuga ko niyo aza kuba byara inyungu zitari bumugereho mutabazi yatinze cyane kuri ingabire day avuga ko ataterwa ipfunwe no kwambara umupira wanditseho amagambo asaba ko umunyarwanda yubahwa avuga ko ibyo ubwabyo n'uwabikora bitagize icyaha na cyane ko politiki y'u rwanda yemera urunyurane rw'ibitekerezo ashize amanga imbere y'umucamanza mutabazi yagize ati uwo munsi wa ingabire day uzakomeza ibihe byose igihe cyose inkiko zitarategeka ko uhagarara mutabazi anaregwa ko yohereje ifoto ye iherekejwe n'insanganyamatsiko kuri ingabire day akoresheje telefone ye undi bireguye ni claudine uwimana avuga ko yitabiriye umunsi umwe w'amahugurwa ntiyasubirayo kubera ko telefone ye yari yagize ikibazo avuga ko ubushinjacyaha bumurega kwitabira amahugurwa agamije guhirika ubutegetsi bw'igitugu bwa fpr mu rwanda nyamara we akemeza ko igitabo bahuguweho kivuga guhirika ubutegetsi muri rusange umunyamategeko gatera gashabana wunganira itsinda rigari mu baregwa avuga ko ikimenyetso cy'amajwi gifatwa nk'izingiro ry'ikirego cyose gikwiye guteshwa agaciro avuga ko ayo majwi yafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ni amajwi yafashwe n'uwitwa boniface nzabandora nawe wemezaga ko yari umuyoboke w'ishyaka darufa umurinzi arangije ayashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha nzabandora ni n'umutangabuhamya muri uru rubanza gashabana akavuga ko gufata amajwi nk'ayo bisabirwa uburenganzira yavuze ko kuba abantu bahuje imyemerere bitagira icyaha yavuze ko nawe abishatse yashyiraho gatera day umunsi wajya wizihizwa ku itariki gatera gashabana yavukiyeho yemeza ko kuba abo yunganira bakwizihiza ingabire day ari uburenganzira bwabo ku magambo baregwa ko bavugaga ko barambiwe gushimutwa imisoro n'ibindi umunyamategeko gatera gashabana avuga ko kuba umuntu yakwitotombera bitamushimishije bitagize icyaha mu rwego rw'amategeko akibutsa ko iyo hagize umunyamategeko ubona hari ingingo z'amategeko zifutamye bitamubuza gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga rukabisuzuma kandi ntibimuviremo gufungwa yavuze ko abo yunganira nta mutwe w'abagizi ba nabi bashyizeho kandi ko nta n'umugambi wo guhirika ubutegetsi bigeze bagira ubushinjacyaha bushinja abaregwa bose guhugurwa ku gitabo blueprint for revolution cy'umunyaserbiya Sirja Popovic gisobanura uburyo bwo guhirika ubutegetsi bw'igitugu hatitabajwe imbaraga z'imbunda bukavuga ko umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza ariwe wahuzaga ibikorwa byose ingingo ahakana yivuye inyuma aho bagira urusajwi ry'Amerika i Kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abashinwa batatu batawe muri yombi muri teritwari ya warungu intara kivu y'epfo inzego z'umutekano z'abafatanye amabuye ya zahabu menshi n'amadolari ibihumbi magana umunani zivuga ko bari bayafite mu buryo butemewe n'amategeko y'inkuru ya vedaste ngabo amakuru dukesha abashinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara kivu y'epfo asobanura ko abafashwe kubera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bafashwe harimo umudokari ya toyota land cruiser bari kumwe n'umusemuzi umushoferi ndetse n'abasirikare babiri ba fardes bari babacungiye umutekano amafoto yerekanwa n'ibiro bya guverineri w'intara kivu y'epfo agaragaza udufungo twinshi tw'amadolari y'inoti ijana zifungiye mu masashe y'umukara ndetse n'utundi turimo amabuye y'agaciro mu kiganiro n'itangazamakuru guverineri jean jacques purusi uyobora intara kivu y'epfo yerekanye ko abo bashinwa batatu bari bavuye muri teritwari ya walungu bashaka kuva muri kongo ubwo twageze mashango burari twabonye imodokari yiruka cyane twayitambitse turayifata twafashe amabuye ya zahabu rengo imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu zirindwi umunani icyenda icumi twafashe n'ibipfunyika by'amadolari kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu birindwi umunani ubwo nzaba nkiri muri iyi ntara muzanyizere sinzemera ko ibintu nk'ibi bikorwa uyu ni umutungo w'intara kivuye izi ndege mubona zigenda zigaruka ziba ziri muri misiyo kandi amabuye yacu arambuka za serivisi zibirebera kuko baziha ruswa amwe mu mashyirahamwe za sosiyete sivile asaba ko hagaragazwa ukuri k'uburyo abashinwa bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko muri iyi ntara kasinga jean paul ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya walungu
mshangao kuona wange, wale watu wangekamatiwa wako na ile makuta dola.
biratangaje kubona abantu bafatanwa ibihumbi magana inani by'amadolari na zahabu zingana kuriya umuntu yakwibaza uburyo abantu bageze aho bacukura amabuye y'agaciro guverinoma itabizi ngira ngo kugira ngo umuturage ave mu bushinwa agere muri kongo akwiriye kuba afite impapuro zimwemerera gukora mu kwezi gushize kwa cumi na kabiri abashinwa cumi na batatu bacukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko muri teritwari ya walungu basubijwe mu gihugu cyabo n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu ntara kivuye hagati aho umwaka ushize abaturage bo muri teritwari ya mwenga bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko abashinwa bahagarika gucukura amabuye iwabo kuko bananiwe kububakira imihanda umutware etienne n'umwarimu muri kaminuza ya iea iripanze mu mujyi wa bukavu mu ishami ry'ubukungu avuga ko uku gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko ari igihombo ku gihugu buriya amabuye y'agaciro ntazaribwa si nk'ibiryo abantu bahinga ngo beze barye ahubwo abasinya amakontra amapatenariya bayakoresha mu buryo bw'amayeshanje twe turabaha amabuye y'agaciro ariko namwe ibyo tuzabakorera ni ibikorwa remezo notama kubaka amashuri kubaka imihanda gusakaza amashanyarazi n'amazi gufasha abanyeshuri urumva ibyo bikorwa byose ntibigenda bigerwaho kubera ko ni ibintu bikorwa nyine mu buryo bw'amagenda kandi ni igihombo kinini kuko abaturage n'ibyo baba biteze baba biteze yuko babona imirimo ibikorwa remezo bibasha kubegera urumva ibyo ni igihombo kinini cyane no selma ku baturage ariko no ku gihugu no kuri province umushakashatsi ku bibazo bibera mu burasirazuba bwa congo delphin tanyom asanga bishoboka ko hari abantu bishe inyuma y'ibi bikorwa bifite inyungu iremereye nuko baba bafite abantu bavuganye nabo bakomeye bakababwira ngo turabafasirita kugenda mukagerayo mukanakora uzanabarindira n'umutekano gusa muzoduhe pare yacu ingana gutya noneho bikagenda byamara kugera ahantu hakagira wenda ikintu gihinduka ashobora kugira ikintu gihinduka kuri wa muntu wabaporotejaga ashobora no gutinya siwanse n'igicuri cy'abanyagihugu kubera ko kimaze kuba kinini amakuru yanyuze muri source z'abantu benshi bakaza kureyariza ko ba bantu bemerewe kuza gukora bigiye kujya hanze bagatangira kubafata ni nayo mpamvu ntekereza ko bariya bari bafashwe mbere niyo mpamvu babalibera byoroshye umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi umuyobozi w'intara ya kivu y'epfo jean jacques purusi yari yahagaritse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo urwego rujye ku murongo kugeza ubu ariko nta cyatangajwe niba ingamba zari zafashwe icyo gihe zarageze ku musaruro wari uteganyijwe vedase ngabo ijwi rya amerika uvira nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu burundi bamwe mu basore n'inkumi bahitamo kubana mu buryo budakurikije amategeko kubera ubukene ijwi ry'amerika yabateguriye inkuru ku basore bo ku musozi wa bumba muri zone ya cyamazi mu gisagara cya mukambati hafi y'umupaka w'uburundi na tanzania muragezwaho na thierry ndayishimiye ni mu gihe ipikipiki ibasaba amafaranga ibihumbi mirongo itanu kugira ngo ibashikane kuri komine ya gisagara kugira bandikishe ubugeni bwa bwabo aba nabavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika umutwaro yakubwiye ati kuva ku mukambati kugeza ku ikomine ndaguca mirongo itanu ukuragenda n'ibyagirizi byose muri kumwe uraza kubigaburira ibyo bintu byumvise ugasanga nta n'ibikomeye mirongo ine by'ibiharage wifitiye mu nzu wumva we ubyemera uca uvuga ati birase nca ndamuyora yavanye igihe mumumwaranye n'uwo mukobwa akaraba kuguheba akaraba ko mugenda ahitamo kimwe agiye avuga ati hakumase iminsi tumaranye tireka untware twigire ibisigaye nyene nta kundi kizacu zonga umuti no kubiterwa n'ayo mabarabara gabwana hari igihe bishika umukobwa ntashime gucikira iyo bigenze uko hari abavuga ko baca bamuterura ku nguvu aribyo bita kudehura abanyonga amapikipiki nibo bahora baca babibafashamwo uyu ari mu banyonga ipikipiki hari abakobwa bavuga ati twigire n'ubundi avuga ati jyewe utankwese nzoza utagize mariyage yemeye ngo twigire si gushya mugenda njya mucoka cyamwuri uwo nawe avuze ati nanjye mpaka nzohema ndagutwaye sinzo guheba nirazima ashavuga ati reka we nawe naho tibasi reka mbenda tuwe turamwe nko tuyoga kumbe panze umugambi wo guhiga nk'umumotari hama akazanye navuga ati ingo dutahane ndabutahane basi iwanjye aho uvuka kubera nanjye mba imisi yo twaba twavuganye nca ndayiraza ngoma nigiye inkunguvu ntihabaho nta n'uwundi umva agiye avuga iby'induru abamaze kubana bavuga ko hari igihe bidasubira kuborohera kuronka ubwo buryo bubasaba kugira ngo babane banditswe mu mategeko honorata niyo yita yagiye bumvikanye n'umukunzi wiwe amaze kubyara abana babiri arasigura igituma batarandikwa je twarumvikanye nyene ko tuzoca twandikisha hanyu kubera ata mikoro dufise kandi naho nyene umaze kurongora hariho imbonerakure ziza zikagusonga kubera utaciye ku mategeko ukabahereza ayo mahera none zimaze kugusonga kuko abahereza ayo mahera wumva ya mahera yo gutwara ku ikomine nayo icapfa kuva ku mutumba wa bumba hagushika ku mugwa mukuru wa komine gisagara hari ibirometero mirongo ine na bitandatu kugenda no gusubira inyuma umuntu ahagira ibirometero birenga mirongo icenda umusitanteri wa komine gisagara avuga ko bagerageje kwegereza ubutegetsi abanyagihugu bo kuri uyo mutumba na cane cane abasore n'abigeme bandikisha ubugeni gratien nitunga avuga ko bubatse ingoro y'amakoraniro muri zone c'amazi bikora ko mu bijanye no kuraganisha abubakana ubu tukaba abageni tubandikira hariya nyene mwewe zone ukabigishiriza hariya zijya nyigisho bahabwa tukongera kubabirashishiriza hariya ivyo twabigize kugira ngo turabe yuko ubwa mbere tugabaniriza urugendo abenegihugu bifuza ko bakabiciye mu mategeko mugabo bagaca bahagarikwa n'uko ku mugwa mukuru wa komine ari kure ikigira kabiri kugira turabe yuko abubakana bidaciye mu mategeko bogabanuka hambavu y'ibyo aba basore baba ku mupaka wa tanzania bavuga ko iterambere ritoroshe muri kino gihe amafaranga y'amarundi atera aja hasi bagereranije n'amashiringi baba bakoresheje mu kwimbura ibyo barimira muri ico gihugu tuyisenge nafutali afise ico asaba leta ariko noneho ubu rero bisigaye bitugora cyane kuko igitoro cyarazimvye gose ivyuma vy'amabasikeri birazimba amabati garazimba aho hose ivyo kabisa n'ibintu bica bitugora nk'abantu b'abasore basi banyaku mubahwa hiyo imbere bari bakwiye kuraba nyambara amakinga kandi batirizimbye bagaca badu- badupungurizaho kidogo umuntu yovuga ati kikinga ndarirose nzokura cyane bakaba baradutengenereje n'amabarabara nzoronkaho ncisha ikinga ryanje bimeze neza hama ninaricishaho nzoza kudandaza bimeze neza basi nyambaga amabati garazimvye niruke nago ndagaronke kubaka bidaciye mu mategeko biri mu byo leta y'u Burundi yatanguye gutuza n'inguvu nyinshi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko ikibazo c'ubukene igihugu kirimo na cane cane ikena ry'akazi kugwaruka cama kiri mu ngaruka z'uku gucikiza ku basore urakoze thierry vendayishimiye minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau yaraye yeguye ku mirimo ye mugenzi wacu fidele niyongabo yabajije emmanuel nkurunziza impamvu y'iki cyemezo nkurunziza atuye muri canada ntawe bwatangaje umubare basanzwe bakurikirana politiki n'ubuyobozi bw'igihugu cya canada butunganijwe na cyane cyane muri aya mezi ngaho arangiye kuko ku ruhande rumwe hariho ibyaba mu mugambwe wiwe ni ukuvuga rero muri leta yiwe urabona hariho umushikiranganji wa mbere akaba ari umushikiranganji w'ubutunzi demusasoni finande aheruka kubona nyine agira ati ibyanje birangiriye ngaha akaba umushikiranganji hakaba rero nk'uko n'ubutegetsi bwiye ni ukuvuga intwari y'umugambwe w'abaribero iyo bwari bumaze igihe eh, sinavuga ngo bujugajuga butagira ingufu zihagije ntoreke ibyatumye ah, haba atanga imihoho hariho nk'uko haraciye imyaka twavuga ko yatwarana cyangwa atwara arekuriwe n'ubundi mugambwe bavuga w'uburanfu pasi dogoshe ndp national democratic new democratic party mu by'ukuri yatabaho aba yagiye kera ni ukuvuga rero ariko ntanga iyo bizananye iby'uko atanumwe bitangaje ariko rero uciye urenza ko ibyo mu minsi ya nyuma byaca bisigura yuko byibonekeje yuko abamushyigikiye bagenda bagabanuka hanyuma kubera umuco basanganywe abanyakanada muri demokarasi yabo ari yuko utadadaza ari yo kumviriza kubarirwa hanyuma ibyo bica bisigura kutikunda ni ukuvuga yuko hariho ineza y'igihugu zikunda kuvuga inyungu ugaca ugaruka rero no ku neza y'umugambi wiwe agira ati nta gusubira kubona yandadaza kuko n'ibyahuba bishobora guhubuka nibihe bamwagiriza nk'abo mu mugambwe wiwe eh, bariko bavuga ko mu bitohozo ariko vyerekana amatora abaye umugambwe wiwe ushobora gutsindwa n'abagitsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera bo bita abakonservateur nibihe bamwagiriza ibibazo babona yateje muri uwo mugambwe wiwe ibikuru bikuru bamwagiriza nabyo mvuze nuvuga ngo bimushikanyeyo ni iby'uko intwaro yiwe yitayeho birengeje kuri bene kumunegura abanyamahanga nuvuga n'abatifashe bisanzwe nk'uko bizwi ari nabyo biranga iyo migambwe y'ububamfu no goshe ni ukuvuga iba yita ku bantu bafise ubutunzi bubaye baye ni ukuvuga budatunze cyane Eh, neza na neza hariho icagiye ku rwego nacyo camuteranije n'uyu muntu yahoze ari icegera ciwe c'ubushikiranganje wa mbere deficit ni ukuvuga amahera sinavuga ngo yahovye eh, leta yasanze idafise ayakwica ayo yari yategekanijwe kukubakira umugambi wo kugwiza uburaro uwo mugambi wo kugwiza uburaro uretse ko wari usanzwe uri mu nkomo biranga uwo mugambi nyene bakaca bamwagiriza yuko vyunyuwe n'abimukira baje ku bwinshi ico rero urumva uri mu bushikiranganji wa mbere ntaho ugihungira kuko nimba hari ibintu byaba byahinduye inzego ino ico kirimo ariko tukiri ngaha amuhesha kavuga yuko ubona intwaro ya Justin Trudeau cyangwa Justin Trudeau mu Gifaransa yitanywe n'uyu mugambi wo kubakira abatishoboye bitewe no kwakira impunzi nyinshi umuntu fatira akanya agasigura yuko Canada n'igihugu umuntu yovuga ko kigizwe inusu n'abanyamahanga ni inusu n'abavukino ruvuga yuko uretse umenga umwaka wo hirya haraheze imyaka iyongerekana ry'abantu muri Canada rikeshwa ahanini abimukira gusumba abavuka gutyo rero intwari ihari isanzwe ari idogoshe isanzwe yitaho abatishoboye birumvikana yuko yari gushira amahera menshi muri eh, izo nyubakwa izo nyubako izo nzu zohaye uburaro muri abo bashashe noca ngira ko abo ba- bari bahanganye ni ukuvuga nk'umugambi w'abagenda ku byumiro bya kera le parti conservateur nabo ubwabo bafata yuko umenga yabakuye amata mu kanwa bamwe bagira bati awasi twe tubibonye birasivye abandi bagira bati twitaye mu muhora twagira tuyicure hariho umugambi w'uko yagira duze amatagisi amakori abantu batunda abantu bisa amafaranga arenga unguka yarenga bariho amajana ku mwaka iyo rero urumva iyo agenda utowe uwo kongereje bimwe biboneka amahera aja mu gi- mu gace igihugu ariko kubera ino novuga yuko politiki yine yama ari eh, izungeta hagati y'abifise cane n'abatifise cane iyo babaje cane naho abo bene gucuga ari bo bagira batu wagwe amakori menshi muri make cyane mubona bizofata igihe kingana iki kugira habe amatora mashasha mu gihugu muri iki gihugu cya canada kuko murabona justin trudeau n'ubundi yari mu mwaka we wa nyuma iyo atananirwa cyangwa batamukura ku maboko Ah, n'ubundi wabaye mu matora uyu mwaka ariko kubera yifashishije igenge bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro probation uh, kongereza ikiringo c'inama nshingamateka n'aho urongoye leta atanze imihoho kuko iyo tegeko rirekurira inama nshingamateka y'uko ishobora kuzoca itangura icyicaro gishaje kibasha gitangurana ntihenze ngira ngo ni iya mbere ariko inyama zifatwa zikaba zikenya turabona neza ko imbere y'ici ngira ngo ari vuba hazobari nko mu kwezi kwa gatandatu icyo bikoze iki cyiciro cy'inama nshingamateka kigiye gutangura muri uku kwa mbere ko asabiye ijya progression kirarangira uretse ko kizorangira nyine atanga ingingo zikuru ziko ziba zifasha kuko amategeko yaba ari mu nteguro adashobora kwana Eh, ni nk'ibintu y'uko umuntu yavuga ati amatora azoca aba hagati mu mwaka icumi umuntu yoca agira akavuga kugira ngo abalibero bo kwa Gaston Trudeau bayatore babikesha ubuvyimbe ubu ubu biraboneka neza yuko intsinzi yarara ku bagenda ku byiyumviro vya kera conservateur murakoze cyane ndabashimiye mwakoze namwe mugire umunsi mwiza ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubuze icyo atanga bamwita igisambo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
igikanu cy'imbaga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwa kamanzi ndi nkwe mashyengo gahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwaro uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kimena
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natuma nageze iyi mpano irenze kuririmba kuwa turukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'imana mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera impano uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kimena
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwaro uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
nibura umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari nibura umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari tete na sheke izakubera inzira